Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasaawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeeraa keessummeessituun keessan har'aantuu jubee horaatii gara qophiilee keenyaatti seenna. miidiyaa hawaasaan kanneen calaqqisan ilaalchi leellistummaa gosaa keessaa ba'amuun akka irra jiraatu koreen hojii raawwachiistuu ihaadeg beeksiseera. xumura torban darbee walga'iisaa guyyoota lamaa kan xumure koreen hojii raawwachiistuu kun leellistummaan gosaa tokkummaa biyyaaf balaa akka ta'e illee ibseera. filannoon biyyoolessaa bara 2012 akka yeroo heerri eeyyamuun akka geggeessamu koreen hojii raawwachiiftuu ihaadeg ejjennoo isaa ta'uun ibsameeraa jedha iskindar fireew finfinneerraa jimaata darbe kan xumurame walga'iin koree hojii raawwachiiftuu kun sadarkaa biyyaatti mul'ataa akka jiru leellistummaan gosaa tokkummaaf danqaa waan ta'eef itti duuluun barbaachisaa akka ta'etu ibsame. waajjira mana maree ihaadegitti itti gaafatamaan paartilee siyaasaaf damee dhimmootii siivikii obbo Fiqaaduu Tasammaa akka ibsanitti eenyummaa lammummaa Itiyoophiyummaa walitti araarsanii wal dandeessisuun deemsisuutu barbaachisaadha jedhan. Jijjiiramni dhufe sadarkaa barbaadameen fuula duratti akka tarkaanfatu kanneen fedhan akkuma jiran isa duraanii qabatanii kan itti cichuu barbaadan sadarkaa hooggansaatti akka jiran illee koreen hojii raawwachiiftuu kun tuqeera. kunis dhaabonni miseensa ehaadeg tokko ta'anii kallattii tokkorra ariifatanii akka na deemne gochuun dadhabina keessaa tokko ta'uu koreen kun gamaaggameera kana laalchisees waliigalteerra ga'amuusaa obbo Fiqaaduun ibsaniiru walga'iin koree hojii raawwachiiftuu ehaadeg kun kan geggeessame miseensota dhaabichaa keessaa lama borumtaa isaan jechoota hamaan waldha'anitti ture waltajjiitti kan mul'ate ibsa baasuun walitti dhaadachuun adeebbaaf iwahaat rakkoo paartiin biyya bulchu keessoodhaa qabu. waa hedduu ifatti baase obbo Fiqaaduun koreen hojii raawwachiiftuu dhimmootii tokkummaa miidhan mul'inatti gamaaggamuusaa tuqaniiru.
እህት ድርጅቶች ያወጣቸው መግለጫዎች ከኢህአዴግ ባህል እያፈነገጠ dhaaboliin obbolaa ta'an lamaan ibsawwan baasan aadaa ihaadeg keessaa ala kan ta'eef sirrii akka hin ta'in ilaalameera addaddummaan fedhillee yoo jiraate koree hojii raawwachiistuutti dhiyaateera. irratti falmuuf mari'achuun utuu danda'amu bifa kanaan sirnaan ibsa wal irratti baasuun tokkummaa ihaadeg kan diiguu fi miiraan ka'amee waan hojjetameef sirrii mitii jechuun qeeqirratti dhiyaateeraa jedhan quba walitti qabuun hafee akka jijjiirama dhufetti martinuu ofiisaa akka qoru waliigalteerra ga'ameera ka jedhan obbo Fiqaaduun balleessaan eenyutti murame moo gocha akkasiirraa akka of qusatan ta'e jechuun gaaffii iskindir dhiyeesseef akkas jedhan.
ከዚህ ድርጊት መቆጠብ አለባቸው ነው። ከኢህአዴግ ባህል ውጪ ነው ነው ማንኛውም አይነት ልዩነት ቢኖር በኢህአዴግ ባህል ለማኑ ጎቻ አዳ ኢህአዴግ አለታኤ ከነራ ኦፍ ቁሰቹ ቀቡ አደዱማን ከሚኑ ታናን አከ አዳ ኬኛት ወልተጂ ኦፊ ኬኛ ቀምነ ዋን ተኤፍ ሰናን ፍሩን ኡቱ እረ ጅራቱ ቢፈ አደዱማ በልእሴፍ ወልደጌሩፍ ወልቱምሱን ከንረት ሙልአኔ ቱሬ ከጀዱ ኢህአዴግ ከንኒ ገማገሜ ጅዳን gama kibbaa keessatti ka'aa kan jiru gaaffii naannoon of ijaaruu gama laaleen illee qorannaa dahideen qorachiise simachuusaa beeksiseera. jimaata darbe kan xumurame walga'ee koree hojii raawwachiistuu ihaadeg irratti hoogganoonni dhaabilee miseensa ta'anii irratti hirmaataniiru. gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu bakka bu'aan hawaasa baqattoota oromoo kan afrikaa kibbaa lammiileen itiyoophiyaa torbee darbe magaalaa johansbargitti hidhaman amma to'annoo poolisii jala jiru jechuun dubbatan naawii musaa akka jedhanitti hawaasi baqattoota oromoo afrikaa kibbaa jiru warri kun akka gallakkifamaniif abukaatoo dhaabee falmaa fi jiraa jedhan baqattoonni ammas haalli jiru sodaachisaadha jedhu galmoo daawwittu gabaase.
torbee darbe wallabbii humna naga kabachiistota mootummaa afrikaa kibbaan ka to'annoo jala oolfaman lammiileen itiyoophiyaa dhibba ja'aaf shantamaa ol ta'uu jedha hawaasi baqattoota oromoo afrikaa kibbaa obbo naawii musaa dursaan hawaasa baqattootaa sagalee ameerikaaf akka himanitti warra hidhame kana keessaa amma namni caalu harka poolisii magaalaa johannesburg hidhaa keessa jira.
akka waliigalaatti nama dhibba ja'aaf shantamii sagaltu qabame namni dhibbi tokkoo fi kudha torba waraqaa adda addaa kan biizines parmiitii, work parmiitii, steedii parmiitii fi disibsansiin viizaa kan jedhamu kan waggaa tokko kan waggaa lama namaa kennamutu jira jarri sun sana qabu. Namni dhibba afurii fi saddeettamii torba immoo achi keessa warra waraqaa hin qabne jarri illegaal immigrant jedhamanii waamamu sana achi keessa jira. Ammanatti garuu namootiin waraqaa osoo qaban achi keessatti hafan haga kaleessaatti jiranii agaadhaatti fiigariin isaa aga kanatu ba'ee aga kanatu achi keessatti hafee waan jedhu ammallee fuulli ta'in isaa argachuu hin dandeenye.
Namoota keessatti hafantu caala moo namoota gadhiifamantu caala ree?
Erga namni dhibbi afurii fi saddeettamii torba warra waraqaa hin qabne yookaan illegaal immigrant jedhanii jarri seeraan alaa jedhanii warri waamamu ta'ee namni dhibbi ja'aaf shantamii sagal erga hidhamee warruma mana hidhaa keessatti hafetu caala waan jedhu hin qaba.
jechuun illegal immigrant jettan yookaan immoo warri alaa dhufee keessa jiraatu seeraan ala jedhamuun kun warra akkamiiti?
Tokkoffaan namoota duraan illee waraqaa qaban waraqaan kun kan ji'a ja'aan haaromsamu kan ji'a tokkoon haaromfamu yookaan kan ji'a sadiin haaromfamutu jira. Yeroo tokko tokko namootiin karaa fagoodha yookaan naannoo uumaa feeraarraa fagoo ta'an yeroo jarri waraqaa jara haaromsachuu dhufan bakka uumaa feeraa kiraawudidii yookaan immoo danii namaarraa kan ka'e carraa ol galanii waraqaa jaraa haaromsachuu dhabanii utuu torbee torbee irraa deddeebi'anuu yeroon itti deemee waraqaan jaraa ekspaayirii jalaa ta'ee dhumarra waraqaa seeraan alaa yookaan waraqaa nama hin qabne ta'anii mul'atu tokkoffaa. Inni lammaffaa immoo yeroo gabaabaa 2017 kana kaasanii uumaa feerumti mataan jira namootiin paaspoora biyya keessanii nutti fiddanu malee jedhanii warra haaraadhaa fi waraqaa yookaan parmiitii ishuu gochuu dhibe kennuu fiddanii jennaan namootiin haaraan dhufan akkasitti waraqaa tokko malee biyya keessa kan jiraataa jirantu jira.
Obbo Naawiin qabeenya baqattoota ilaalchisee gaaffii gaafatamaniinis haga yoonaa baqattoonni hojii isaaniitti waan hin deebi'iniif qabeenya duraa bade kana jechuun hin danda'amu jechuun dubbatan. Ammas baqattoonni magaalaa Joohansburg jiraatan kan yaada isaanii nuuf kennan haalli jiru ammaa sodaachisaadha jechuun dubbatu. Moosisaa Gaaddisaa lammii Oromoo ganna kudhaniif magaalaa Joohansburg jiraatedha.
Haalli jiru baay'ee sodaatu jira. Wanti dhaabbate hin jiru har'a isaarraallee hin dhufu jedhanii sodaa guddaatu ture kana bira torban kana bakka isaan ammallee itti qophaa'aa jirantu jira jedhamaa jira hin dhufu jedhaniitu eegamaa jira jechuudha ammallee wanti dhaabbate hin jiru itti fufaa jedhama jechuun sodaa guddaatu jira amma bakka isaan sodaa guddaa qabaa jechuudha.
Naawwii Musaa Dursaan hawaasa baqattoota Oromoo Afrikaa Kibbaa jiraatanii akka jedhanitti hawaasi baqattootaa kan Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiru lammiileen biyyaa waraqaa eeyyamaa hojii qaban akka yeroon lakkeeffaman taasiseera jedhan. warra hidhaatti hafe akka galmee malee biyya keessa seeraan ala jiraata ture jedhamanis murtee akka argatan yaalutti jirra jechuun dubbatu.
Wanti nu goone tokkoffaa qaama mootummaa qaama jiruun illee hin mari'annee lammaffaa immoo looyara as keessaa jabaadha jedhanu akka jarri waan kana yeroo gabaabaa keessa ijoollee nama qabeef nama hin qabne addaan baasanii namoota kana achi keessatti akka jarri rakkina miidhaarraan hin geenye looyara itti binneetiyyi haala kanaanii qaamni mootummaa uumaa feerri waan sana namoota waraqaa qaban addaan baasanii warri kun yakkamaadha yookaan duraan immoo hojii yakkaa irratti yookaan kiraayim rikoordii qabu qaban waan jedhanullee achitti seefuudhanii akka jarri namoota kana baasanu irratti haala gaariidhaan yookaan immoo haala ciminaatiin irratti hojjetaa ture.
Amma warri seeraan alaa biyya sana keessatti jiraatu waraqaa maleedha kan isaan qabamanii mana hidhaa jiru naan jettan kun amma namoonni hedduun akkam ta'u carraan isaanii maal ta'a akkamitti hordofaa jirtu sin?
akka seera biyya kanaatti namootiin seeraan ala yookaan immoo iligaal immigrant jedhamanii jiran kun gara koortiitti dhiyaataniitu koortiitu waan kana murteessuu danda'a ammatti wanti kun waan harka mootummaa yookaan harka seeraa jiruu fi sana kana jennee tilmaamneef nutti himuu hin dandeenyu kanaafuu tarii yookaan oboristeeyi haga jarri seeraan ala as keessa taa'an waan jarri qixaaxantu jiraachuutu mala adabbii adabanii gara uumaa feeraatti erguun carraa tokko yookaan immoo lafa mindeellaa jedhamu jira bakka sanatti geessanii haala sana nutuu hin ta'in qaama seeraatu waan kana murteessaa garuu murtee jarri kennanuu fi haala jiru irratti eeguudhaaf eegaa jirra garuu akka jarri takkattuu murtee kennan argatanuuf immoo haayikoortii irratti iyyata hatattamaa akka gara looyara nuti qabneeni wanni kun hatattamaan hojiirra oolu irratti irratti hojjetaa jiru.
Obbo Naawwiin himata lammiilee Itoophiyaa kun harka mana murtee waan jiruu fi yoomitti murtee akka argatan beekuun rakkisaadha jechuun dubbatan. Ministeerri Ajaalaa Itoophiyaa torbee darbee waa'ee lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti hidhaman ilaalchisee dhimma kana karaa imbaasii Itoophiyaa Piriitooriyaa jiruun hordofaan jira jechuun beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobi.
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophii ispoortii. qophiin torban oromoo minisootaatti geggeessamaa ture kaleessa dhumate dorgommii kilaboota kubbaa miilaa oromoo baranaa qeerramsa poortilaanditu mo'ate jarri dorgommii suniif dhufe qophiin sun ispoortii qofaa miti ka tokkummaan oromootti jabaate jedhan soraatu minisootaa dhaquun gabaase.
Ajja jarkeen oolmaaf bulchiinsa nagayaa torbaan oromoo torbaan bulchiinsi godin ameerikaa waggum waggaan torbaan oromoo jedhee moggaasuuf seerumaan labsuuf ati moggaasuuf baatellee. silaaftu abbaan fedhe akka fedhe guyyaa fedhetti walitti dhufeetiin waan fedhe waliin qabaachuu danda'a taatullee kana seerumaan moggaasaniifitti eegumsa tolchaniifi waan hedduu qopheessaniif torbaan oromoo baranallee minisootaa qopheessan torbaan kanatti dorgommii ispoortii sirba marii fi qophii bashannanaatii fi waan akka akkaatti qopheessan guyyaa wal dorgomanii. galgal walitti sirban. Ijoolleen Oromoolleen faaya wayaa Oromoollee achumatti agarsiifatte. Faaya kana moo'ii xulaamuunitti Finfinne Ameerikaatti hin dhufe. Kilaboota kubbaa miilaa Oromoo 25tti Noorz Ameerikaa yookaan ammoo Ameerikaa gama kaabaatti walitti dhufe. kilabooti tunin qeerroo qeerramsa tokkummaa finfinnee oromoo oromiyaa michuu sabaatii abdii sabaatii maqaa akkanaa hedduu babaasan. midhaagumti ameerikaa ammaan tana mul'atte gaaf cabbii kaani mukii baala buufatetti lafti dedaalatti amma immoo fooleen qilleensa urgooftee laftii dottaattee mukii baala baasa midhaagumaafuu biraan yaa'an tanarratti minisootaan haroolee humna kudhanii ol qabdi tanum keessa oromoon dorgommii tanaaf walitti dhufte barana. kilabootii 25 tunin minisootaa magaala maappil guruuf keessatti istaadiyoomii kirimsin keessatti taphatan eerrams poortilaanditti ooyuu yookaan ammoo oromoo yuunaayitid minisootaa sadiif tokkoon moo'itiin waan carraa fudhate. Jaaltu guddoo si galateeffadha nama hedduu waliin dhuftanii baga nagaan dhufte. Dorgommiin kun akkamitti deemuu jirti?
Dorgommii Oromooti. Dorgommii walmoo hundaaf osoo hin taane dorgommii hamilee waliin kan wal jajjabeessu dorgommii tokkummaatti waan ta'e jechuudha. Dorgommii kun hedduu bareedaadha. Ani yeroo jalqabaatiif nas dhufe. Oromiyaa xiqqoodha maqaan ishee biyyattuu dha dhageenyu.
Amma guddoo argitee naan ammoo guddoo.
Xiqqoo sadii miti guddoon arge. Oromoo siriit illee qabatamaan hin arge.
Akkaan.
Oromoo torii moggaa sana fakkaate. Kanaaf guyyaan hedduun gammadee. Aadaan akkanaa moo jajjabaachuu qaba. Oromoon dhufee walitti. Waan isaa wal barsiisee wal bakka itti wal argu waan ta'e jechuudha.
warri itti dhuftee maal jette ergaa akkamii dabarsitee?
Itti dhufeefi. Manni Oromoodha arra wal isa barbaachisa. Iska durii kaa'uu dandeenya tokkummaa keenya waan cimsineef. Maqaa amantiitiin maqaa gosaatiin garaagarummaa tokko malee afaan Oromootiin biyya jaaru. Ilaalcha siyaasaa barbaades namni yoo qabaate Oromummaa irratti walii galu yaa Oromoo irratti walii galu. Amantii kana ceesisuu milkii nama harka seente balleessan osoo hin taane nama seente kana waan harka seene jabeeffannee hafe morra gaafachuu. Kaanii raashinaanii faayidaa qaba waan ta'eef jabeessu waa hunda caalaa humna nutaa waan ta'eef jabaachuu qabna jechuudha.
Istaadiyoomii keessi yaayaneetiin adoo taphataniitii fi eegii taphii dhumateen duuban namni dubbifne. Warri istaadiyoomii keessatti argin keessaa tokko ambaasaaddar Biraana Masqal Sanyiiti. Ambaasaaddara Kaalifoorniyaa jira.
Hooyyoo ambasaaddar baara fayyaa. Fayyu maayyuu taphuun akkam ture tapha akkam ture.
Baay'ee bareeda. Gurmiin lamaanuu tapha gaarii taphatanii Oromoon akkuma qabsoodhaan mo'ate ispoortii kanaanis mo'achaa gammadaa jira. Guddina uummata keenyaatii fi walitti dhufeenya uummata keenyaa wanda cimsu wanda gaariidhaan fuuturra jira.
Taphi akkam taphi akkam taphi. Annoo yaa Oromoo fayin beeku. We love you, we love you, we love you. Taphi akkam taphi akkam ture.
Taphi bareeda ture. Bareeda Meeqaan waljitan meeqaan mootan.
Sadiif tokko.
Isan yoom jalqabdan akka nuuf leenjisuu Waggaa muluutti qophoofnee dhufne.
Leenji isan ijoollee guddachaa dhuftanii Yaa jalqabdan ijoollee januun ijoollee haayiskuuliitiif ijoollee kolleejiiti. Yaangiidha. Akka ibiddaa taphatti. Yaa mo'anneerra.
Bagammaddan. Akkam taphee akkam ture. Taphee akkam abboo maqaan keen taphee akkam.
Maqaan kee Nuuraa Waariyoodha.
Nuura Waariyoo akkam gammaddan.
Mana gammannaa taphiidha isaa.
Akkamitti as geettan mee akkamitti as geettan.
Tapha qabannee dhufne. Amma faayinalii taphanne. Faayinalii qeerransaa mo'ee. Waliin taphatanii. Ooyuuleen tiim kiyya duraanii. Isaan irraa dhufee amma warqee qaqqaaruu dhufee.
Osfaanaa digdamii sadeessoo.
Tapha baay'ee nama gammachiisu taphatan Gammaddee gammaddee. Gammaddee. Namatti bakka itti gammadde. Qomaami hin jiru. Gammachuu guddaa. Sabee kun akkamitti deemuu jiru eessaadhu? Ijoollee teessan agam leen jirtu. Ijoolleen teessan haaraa jedhan ijoo akkam guddachuu jirtu. Qeerransi qeerrumsa maayyuu? Waliin nagaa. Warra eessaa?
Warra siyaasili.
Siyaasi sabee kun akkamitti deemuu jiru?
Akka ajaa'iba asitti deemuu jiru. Guddisee nama gammachiisa.
Tishoo Tafarraa koree dorgommii ispoortii Osfaana yookaan ammoo ispoortii Oromoo ta'a bara kana qopheessee sanam tokko.
Kubbaanun jaallannu kanaa fayyadamnee jaalala Oromummaadhaan walitti finnee aadaas ijoollee barsiisnee torban baay'ee bareedaa ta'e nama gammachiisu dabarsaa jirra namni isaa akka gammadu kunoo argaa jirra.
Keejjis gara barumsaatiin maal fakkaata ijoolleen Oromoo?
Baay'een isaanii barattoota kolleejjii keessaa barachaa jiru kaan haayiskuulidhaa baratu kaan immoo orredi fixanii hojii piroofeeshinaala kan hojjetanidha ijoollee Oromoo ciccimtuu jajjabduu qabna kubbaa miillaadhaaf jedhanii maqaa kubbaa miillaa dhufanii dabalamanii kubbaa miillaa kana baay'ee jaallanna.
Tishoon iyyuu nama meedikaal dooktarii barachuu jiru PhD barachuu jira qopheessu mootteen cufaa iyyuu hin galateeffannaan soraa lafeef ni gammadu.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Odaan waldaa aksiyoonii geejjibaati. Atoobisii shantama bitate hanga tokko biyya galchee kaan immoo eegaa jira. Boordii odaaf obbo Didhaa Dirribaatu itti gaafatamaa dha. ammaaf waanuma harkaa qabnuun hojiitti jirra jedhan tsaayi daamxootu gabaase.
dargaggoo baacaa gobanaa namoota qooda waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa bitatan keessaa isa tokkodha dargaggoon kun bara 2009 yeroo warraaqsi diinagdee oromiyaa damee hojii garaagaraatiin jalqabe maallaqa miindaasarra cimmiseen qooda waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa bitate akkamitti bitate maaliif bitate waan jedhuufis akkas jedheera.
Ani gara aksiyoona dhibba tokkooti kanan bite waliigalata jechuudha gara kuma dhibba tokkootiin kanin odaa sheer kaampaanii kana kanan bite kana wajjin wal qabatee geejjibni biyya kanaa ammayyaa'aa miti ammayyeessuu keessatti immoo sheer kaampaaniin kun ga'ee guddaa qabasi bu'aa caalmaas qaba jedhee waan amaneefidha. Lammatammoo hojiin odaa sheer kaampaaniin kun hojjetu keessatti keessumatti boba'aa adda addaa akkasumas geejjiba galaanarraas hin jalqaba tilmaamni jedhus jira. Kanaan alatti immoo hojii suphaa konkolaataa wajjinis wal qabatee hojii bal'aa akka hojjetudha. Sun immoo bu'aanaaf qaba jedhee amaneeti kanan bite. Kanaan alatti immoo maallaqa qabnu akkuma uummata Oromootti maallaqa xiqqoo qabnu yoo walitti fanne uummanni keenya immoo baay'ee dhibas waan ta'eef yoo walitti finne dinagdee guddaa uumuu dandeenya, carraa hojii guddaa uumuu dandeenya. Lammatammoo qabeenyuma Oromoo Oromiyaan qabdu kana walitti finne qabeenya guddaa uumuu dandeenya. Abdii jedhus waan hin qabuuf kanan bite maallaquma osuma rakkadhu jechuudha.
Yeroo jalqabaa gammachuudhaan qooda kana kan bitate abjuu isaa fuulduraa dhugoomsuuf kan karoorfate dargaggoon kun dhaabbatichi dafee hojiitti seenuu dhabuu isaatiin mufatee akka tures dubbateera.
Inni kun immoo osoo hojiitti hin galiinis tureera lammata immoo qaamni nuti kana gaafatamu qabuyyuu osoo hin beekinis turreerra gara hojiittis osoo hin galiin turreerra tilmaama ani qabu akka inni turuuf kan godhe keessaa kanumti bite mataansaa dafee maallaqa galchuu dhabuudhaa wajjin rakkoon kun akka tures yennoon namootarraa odeeffadhu rakkoo akkasiin argeeti. Namoonni bibbitanis dafanii maallaqa galchanii gara hojiitti galuu gochuu keessattis rakkoo akka qabu odeeffannoo akkasiitu jira. Kanaan alatti immoo sadarkaa irra jiru miidhaa aksiyonaadhaaf odeeffannoo kennuu dadhabuu wajjin rakkoon waan jiru natti fakkaata. Amma garuu galuu jalqabuusaa argeera. Abdii guddaan qaba. kanarraa faayidaa hedduu argannaa oromiyaanis nuti nunis hin arganne jedheen abdattu.
Obbo Didhaa Dirribaa walitti qabaa boordii waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa Odaati. Waggaa lamaan dura gurgurtaa qoodaa dhaabbatichaa gurguraa akka turan dubbatan gurgurtaa waliigalaa ittiin hojiin kun akka hojjetamuuf gabaatti bahes birrii miiliyoona dhibba afurii olitti kan tilmaamamu ture. Haa ta'u malee maallaqni qoodni itti gurgurame guutummaan guutuutti walitti qabamuu hafuu isaatiin dhaabbatichi dafee hojiitti hin seennee harkifateera jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Amma rakkoon isaa ammas hin jalqabuu osoo hin ta'in rakkoon inni quunnamaa jiru namootatu ga'ee isaa irraa eegamu kaffalaan jiran. Keessattuu dhaabbileen misoomaa bulchitoonni magaalaa kun kun guutummaan guututti yoo kaffalan maallaqa gahaa qabnaa warqin kaapitaaliin argannaa hojii keenya hin hojjennaa. Garuu xiqqoo ishii amma wanti nu rakkisaa jiruu fi nu sodaachisaa jiru maallaqni nuti funaanne kun maal ta'eeraa kanuma baasota kana ittiin binnee hojiitti jalqabsiisuu irratti nu harkatti dhaabatee jira. Kanaaf amma tumsa guddaa barbaanna. dafanii otoo ga'ee isaanii nu galchanii rakkoo malee hojii keenya calqabnee sirriitti hojjechuu dandeenya maallaqichi nu barbaachisa jechuudha.
Akka boddaan jedhanitti rakkoolee mudatanis dhaabbatichi konkolaattota nama fe'an shantama bituuf waliigaltee kan raawwate hundumtuu bittaansaa raawwatee oomishamanii geejjibsiisamaa jiru. Konkolaattonni afur ammoo finfinnee galaniiru. Tibbana hojiin eegaluu jedhan.
Kaampaanii shaniif beeksisa baasnee affeerree jaalbasii murtaa'aadhaan kaampaanii shan keessaa kaampaanii tokko filannee maallaqaanis teeknikaanis kaampaanii filanne kaampaanii volvoo jedhama. Kaampaanii kanarraa abdumsii shantama binnee jirra. Waliigaltee erga goone waggaa tokko ta'eera. Afurtamii jaha Jibuutii jiru afur galaniiru dhuma torban kanarratti ni galu jennee itti fayyaannu amma konkolaataa kanaan karaan hojii calqabna jennee tikeettii eeggachaa jirra. Gaafa hojii calqabne isaan kun garaa nama dhibba lamaa warra ittaa fi ofiisira hojjetanii fi warra tikeettii muran shoofeerota gargaartota isaanii isaan kana kana wajjin gara nama dhibba lamaa carraa hojiin banaa nama baay'een qaxarameera namni taafis hin qaxarama isaaniif leenjii adda addaa kennuudhaan hojiin kun itti fufee jira. Kanaaf odaa baasii nama karaa irratti mul'ateera ittaansee hin argina ammas hojii akka calqabu isaan amma arfan galanii liibirees argataniiru taargaas argataniiru isaan amma dhufanis liibiree taargaa akkuma fudhatanii hojiitti bobba'u.
Buufataaleen boba'aa lamas ijaarsi isaanii xumuramee tajaajila kennuudhaaf qophii ta'uu isaanii dubbatanii robbodiidhaan. Konkolaataan nama fe'u oodaan guutuu biyyattiitti kallattii afraniin tajaajila geejjibaa kan kennu yoo ta'u haala mijataa jiru ilaaluudhaan gara biyyoota ollaattis tajaajila geejjibaa akka kennuuf karoorfameera jedhan obbo Diidhaa Dirribaa walitti qabaanii boordii waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa oodaa. Dhaabbanni kun yeroo gabaabaa keessatti mul'ata isaa galmaan akka ga'uuf dhaabbileef namoonni qooda bitatan maallaqa kaffalanii kan hin xumurre maallaqa isaanirraa barbaachisu yeroon kaffalanii akka xumuran dhaabbatichis humna guutuudhaan. hojiitti akka seenu akkasumas immoo rakkoo hawaasa dinagdee uummatichaa giddugaleessa taasifatee ka'eef akka furmaata ta'uuf namoonni qooda bitatan dhimmamuu qabu jedhan obbo Diidhaan gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahayi daamtoo finfinnee.
qophii keenya waa'ee uummata oromoo torban darbee keessatti seenaa ajajaa dhibbaa maammoo mazammir haadha warraa isaanii aadde abbabech galataaf ilma isaanii obbo kabbadaa maammoo dubbifnee gabaasuun keenya ni yaadatama kutaa lammataa irratti immoo ilmi isaanii. abbaan koo innaa dullooman rakkadheen barnoota koo baradhee jedhan naakoor malkaatu gabaase.
Ani baay'ee rakkoo keessatti hin guddadhe garuu Oromoon baay'eedha. Innaa du'us hiriyoo dhufumsaatti adaraa jedhee du'e garuu namoonni suni seerri suni siin eeyyamuuf ta'ee hin beeku namni tokko nan gargaarre innaan barullee rakkoo keessa darbeen namni tokko otoo nan gargaariin haati koo waan qabdu namnumti immoo waan akkanaa beeku tokko tokko warra quuqamu jiraayyuu namoota gurguddaa jiraayyuu anammaa keessaa kan yaadadhu kutaa tokko nan galu carraadhaan galamaayyuu carraa dhabeen barumsa dhabee. Namni guddaan tokko jiruyyuu akkana ilmi maammoo carraa dhabe jennaan birrii torba kaffalamannaa sana birriin torba baay'ee guddaadha. Obbo Beellamaa Futtaasaa nama jedhaman isaaniitu kana dhaga'ee ilmi maammummaa barachuu qabu jedhanii birrii torbaa naa erganii na galmeessanii barumsa calqabee isaa booda kumta itti baradheen na yuunivarsiitii galummoo waan konkolaataallee ittiin deemuun dhabe namni tokko akkanuma sabboonaa Oromoo namni guddaa jiru daandanaa fiixaa namni jedhamu dhaga'anii na waamanii yaansoolaa uffata waan na barbaachisu naa bitanii yuunivarsiitii finfinnee jiru siddis kiilootiin baradhee dippiloomaan hin darbeeyyuu. Achitti dabtara hin qabu uffata hin qabu gaafa eebbaa suuraa hin qabne yaani faraan kan qabu uffata hin qabu kana keessan darbee garuu galata waaqaaf haa ta'u galata ijoollee oromootiif haa ta'u har'a garuu carraa guddaa hin argee ammumallee wanti xinnoo ishii. Garaa koo quuqu goota Oromoo kana Oromoon hundumtuu leellifachuu naa qabu leellifachaan jiran gootni kun kan ka'u tokko nuyi ijoollee isaatiin ijoollee isaatiifillee iddoon kennani waa'een isaa iddoon baay'ee dubbatama nuni nafeeranii garuu hin dubbatu nutis qabeenyuma Oromooti. Adaraas kan namni Oromootti namoota tokko tokko garuu kan galateeffachuu qabu jira. Adaamaa irratti amma karaa maammoo mazammiriin akka moggaafamu namoota godhan keessaa kantiibaa Adaamaa kan turan. Addee Adaanech Abebee ministeera galiiwaanii kan ta'an isaan faana immoo jijjiiramuun kana irratti kan hojjetan isaan baay'een baay'een baay'een galateeffadha.
Amma akka isinatti himtan daandiin isaanii kan moggaafame Adaamaa fi Finfinnee daandii wal quunnamsiisu naannoo sanattidha. Kanarraan kan hafe siidaan goota kanaa yookaan yaadannooma isaaniitiin waan hojjetame tokkollee sochiin akkasii jira ture.
Ee akkuma dhaga'e iddoo dhaloota isaatti magaalaa gudaritti sochii guddaa godhanii turanii namoonni achi jiran namoonni quuqaman. garuu waan tokko tokko haalli mijoofne natti fakkaata. Haala kana mijeessuuf akka itti gaafatamaa ta'aniin jijjiiraman namoonni haaraannaa dhufan duubatti harkifate. Kana garuu ammas namoonni jiran otoo godhanii biyyaaf maaliif namoonni baay'ee seenaa kana biyya inni itti dhalate Oromoon warri Oromoo jaalatan ilaaluu barbaadu. Otoo akkana ta'e waan guddaadha. Amma dhiyoo kana jeneraal Taaddaseef Birruuf siidaa isaaniif waan adda addaa hojjetame salaalee fiicheetti dhaqee argeera. Baay'een gammade namoota baay'eetu achi ilaaluu deema. Achumaan biyya isaanii baruu, seenaa isaanii baruu, kaka'umsa gurguddaa ta'a. Akkanuma naannoo Amboo Gudarittis wanta kana hojjetame biyyaafis seenaafis dhalootaafis. Yeroodhuma immoo dhaabbannee gootota keenyatti faarfannu goototni amma faarfatan gootota baay'ee immoo horuu dandeenya. Kanaan dura qabsoodha. Amma immoo gara misoomatti deemus namoota kakaasuuf wanta kanatu hojjetame biyyaafis waan ta'u egaa ta'ee fi namoonni dhimma isaa ilaalu. Bulchiinsi naannoo gudaris amboos ta'e kanarratti otoo hojjetanii baay'ee gaariidhaan jedha. Aadaa turizimii keessattis wanti kanaa otoo hojjetame maammoo mazammir qabeenya Oromooti. Waan gurguddaa hojjete waan gurguddaa garuu amma seenaan sun yoo qabamuu baate akkanumatti darbuu danda'a amma namoonni seena kana beekan darbaa jiru. Umrii isaanii deeme nutis ijoolleen isaa amma seenaa kana akka barreeffamuuf irra jirra baay'ee hojjetameera waan xinnoon nu hafe.
Waa'ee abbaa keessanii goota maammoo mazammiriin yeroo dubbatamu kan dhageessan waan hin dagatamne jettan maal feetu jira natti maal.
Maammoo mazammir baay'ee gara laafessaa qaroodha nama dubbisu nama barreessu keessaayyuu isuma. Amma uummanni Oromoo qabsaa jiru magaalaa jiran maqaa jijjiirame kana irratti baay'ee qo'eenyu taayyuu farankaa ganzaba kenneet warra wayyaalaatiin agara yootinnaa jedhan ambo jedhaa jechisiisa akka ta'e.
Warra gargaaraa konkolaataa.
Warra gargaaraa Adaamaa jedhaa Bishooftuu jedhaa Finfinnee akka jedhamu baay'ee nama qabsoo eenyu ta'uyyuu maammoo mazammir beekaadha keessaa jijjiirraa biyyattii kana irratti fiduuf namoota dura. Gatii kaffalan keessaa tokko waan kana ta'eef baay'een itti boona abbaa kootti.
Abbaa koo irraa dhaaleera amalli isaa kun na duukaa jira muuxannoon isaa kun na duukaa jira wanti isin jettan jira.
Anillee baay'een naallee garuu kan hin dhaale keessaayyuu dhugaan jaaladha. Hanna irratti hin bobbaane fakkeessuu hin barbaadu kana amma of bilisa baaseera. Hin fakkeessu. Abbaan koo hin fakkeessu. Too fakkeesse iddoo guddaa gahuu danda'a. Anumti illee too hin fakkeesse iddoo guddaa gahuu danda'a. Dhugaan jaaladha. Namoota dhiibamaniif namoota karaa adda addaa gad dhiibamaniif nan dhaabbadha. Kana waanis waan hin fudhadhe natti fakkaata. Namoonni biraas immoo kanuma of bilisa baasuu qabu. Dhugaaf dhaabbachuu qabu. Namoota dhiibamaniif dhaabbachuu qabu. Of jaalachuun qabanii hanna irratti bobba'uun qabanii amma hanna adda addaa jira. Sabarraa sa'aatii hatu sabarraa gaanzaba hatu waan baay'ee jira. Kun biyyattiif hin ta'u kan jiraannu namaaf nutti hin darbina waggaa muraasaa booda guyyaan nu kennamte kan hin dhumti dhalootaaf garuu waan tokko keenyee darbuun barbaachisaa akka ta'e amma abbaan koos dhalootaaf wayi ka'ee darbe akkanuma seenaa hundumti keenya seenaa gaarii seenaa waaqni namni jaalatu hojjannee darbuu qabnan jedhan.
Dhumarratti waan jechuu barbaadan yoo qabaattan.
Waanan jechuu barbaadu waan tokko jira maa'inni Oromoon bal'aadha Oromoon beekaadha. Oromoon gara laafessaa Oromoon jabaadha. Kana baree Oromoon yeroo ammaa waan isarraa eegamu jira har'a garuu tokkummaatu barbaachisa. Tokkummaan sun jiraachuu baannaan waan tokko godhuun hin jiru. Har'allee hifa kana kan argine ilmaan Oromoo tokkummaadhaan ka'anii waggaa meeqa kan dadhabame ofirra gataniiru gootonni qeerroon shamarranni dubaroon jaarsi jaartii jedhanii tokko ta'aniiti. Har'as immoo dhaaboliin Oromoo falmanii gatii guddaa kaffalan har'annaa waan akkanaa dhufu tokko yoo ta'u baatanii. Oromoof hin dhaabbanne jechaadha. Ija kana dhaabboliin Oromoo hunduu tokko ta'anii Oromoof dhuguma falminaan Oromoof dhaabbachuu qabu. Tokkummaa barbaachisa. Isaan illee hojjetan Oromoon tokko ta'uu qaba. Tokkummaaf dhaabbachuu qaba. Tokkummaaf yoo dhaabbanne biyyittiidhuma Impaayera Itoophiyaaf Afrikaaf ta'uu dandeenya. Oromoon saba guddaadha. Saba afaansa baay'ee sooressa ta'e. Saba beekumsaan waan hundaan addunyaa irratti illee ijoolleen Oromoo beekumsaan baay'ee. Qarooma ta'an bittinnaanii jiran waan gugurdaa addunyaaf buusaa jiru. Saba isaanii isaanis dhufanii beekumsa isaanii akkuma amma hojjetamaa jiru. Akka hojjetaniin jedha. Bulchiinsa amma Oromiyaa bulchaa jirus kan irratti hojjechuu qaba. Biyyattiis warri bulchaan kan irratti hojjechuu qabu. Oromoon ofii hafee kan biraaf ammallee taane irraa kana caala ta'uu dandeenyan jedha.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii naayil irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kan har'aa asirratti raawwata sagantaa boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.